na-ekenekwa m unu biko ibele onye igbo na-ege m ntị asị m n'ozi anụ anụnwa dị oke mkpa maka na anyị fụrụ ihe mberede mekwasara ndị niile na-eme ihe onyonyo nya maka na anyị na-ekwu ọsọ maka ofu onye maka enwere lot of people that metụta biko biko n'udo udo ndị be anyị achọrọ m ka unu gee ntị maka na gịnị mere na okwu na-aka mma na anụ onye dịtinme asị m gịnị na ekwu na-aka mma na the person survive the sin on itself biko achọrọ m ka unu gee TC virus ntị maka na ọ pụtago bịabịa kwuo okwu gosikwanụ wee kwukwanụ ihe meenụ kwukwanụ ka the wee mee because to the extent that na ahụ na achọrọ ime ya arrest the executive producer of the film chọrọ ime ya arrest maka gịnị mee na onye nyara dị ụgbọ bịa bịa na-atụkpo di ya asị na onwere ọnụ wa nọọ ya nwa bụ onye save one of the girl esave kwuo eso because na ihe mere na ha gị gịnị na ha dị 12 n'ime ụgbọ ahụ mmadụ 12 n'ofu ụgbọ sọsọ the producer and sọsọ the director and another person bụ onye gịnị mmadụ na-abụbụ ihe yi ahụ jaket n'ime ebe ahụ mee gịnị out of 12 people seven survived antivirus being one of them survive ụnụ maka na achọrọ m ịkụfusi akụkọ because na akụkọ anụnwa na akụkọ a na-agwa nwa ya okwu unu ya eji ọnụ unu anya unu nene this video werezi ọnụ unu and werezi abụrụ unu wee calculate because na onye ọbụla nọ na that place mana something went wrong something gịnị really really went wrong kee ka onye je pụta survive the thing bụ the person raised ama bụrụkwa nwa jeje kpọọ polis bụrụ onye nwa bịa bịa gwa ndị mmadụ nekwa na ihe na-eme ndị polis akpọtazi akpọta chọrọzi ije ka ejeje mee ya nwono nke ya arrest maka gịnịzi unu ya know the full details because tc tc this young man na afọ na this video bụ the gịnị a survivor on the same boat bụ jp yesterday anyị na-asị biko na ndị ọbụla nwere ebe a na mkpụrụ obi ha na-ege nzuo ike na ndụkwa enene this video ndị be anyị up, no, do this I don't know what you did, but I did live for radio. I just right, do right up. Okay. You know, for radio. My officer, my officer for your face. Let's start already. Good morning, guys. Um, my name is TC Okafo. Um, I'm a Nollywood actor. First of all, I want to thank God for saving my life because it's not easy. The way I don't know how I came out from that boat, understand? But the only thing I thank God for is that I came out alive with some of the crew members uh, like Sean Israel, Ogolo, um, one of my colleagues, Scooby-Doo. Okay, first of all, um, one night I was at Bellwood Hotel and I got a call from Ogolo. I say, ah, Ogolo, Ogolo, they always call me one job day, and I'm my guy. So he called me, say, too, Baba, T, Baba, I don't remember you, I get job. Where you there? I say, I did Bearwood. He say, okay, come to Wicked Man's house, where we always shoot film, and it's around my area. So I said, okay, I'll be there in the next one hour. So um, I was still discussing with some of my friends there before I checked my time e don't pass one hour and i call and say "I abeg you dey that location say still dey there say carry come so when i got there um he said e get job for me then the next thing adam maluk came out so because the last job i did for adam maluk the name of the film is shortcut uh you know say adam man na my person so anytime where i dey work from i dey do am like say na family even if i collect hire from other people even if i dey work for am i know they ask him how much it could be that's why the first job i did with her we finished the job all of a sudden person wey i get respect for she sent thirty thousand to me as in I'm mad that time na during that time we bp do in um, music imankwusi miss again na im me and jerry amilo we dance for the video we can't do video for bp promoting something so back to what i was saying They gave me a script. Then they started joking. Ah, they go, we, we go enter water, we go enter water. I say, which one? They say, we go enter water. They say, we go. I say, I say, I beg, how the job be? He say, they already don't start the job. I'll be on set tomorrow. I say, you are giving me a script now. I say, I will be on set tomorrow. How I won't take, read all this thing. They say, I beg, they go need me tomorrow. I said, okay, no problem. Last night, she say, make I go. Say, we go talk for WhatsApp. I say, no problem, but I beg, if through through they, they, they cross water. I know they like cross water e get why everybody know where im from come before i cross water i dey go observe dem na im say no i say okay let me call my my spiritual mom i call my spiritual mom she said okay no say make i go say nothing say if i finish so far say if i finish that goat wey i been suppose give water people say make i still come bring am for them i say okay no problem e reach the next day wey i suppose start the job they no call me throughout that day i come dey vex why these people they don start this their package they go tell you be on set they wouldn't call you So the upper day, I got a call from Ogolo. And I said, they go need me this morning. I said, Ogolo, you go need me this morning, but your girl never call me. Why had that man look never call me? He said, no, Tiba, baba say, she go call you. I said, okay, let me come out with trust. I came out. Adam look half an hour for phone. Wait till you go pay. He tell me, say, uh, see, see, make I talk now. I last, say, see how much why they collect, too. Oh she tell me say okay see wetin go happen say she no too get money abeg na say she pay junior pope say her money don go down say him know say no be wetin i dey collect but abeg make i collect hundred thousand from am i said okay ada i go take dis job because of you i say eh, because when i born pikin i see am for one supermarket wey she bought me pampers and that was why how we settled in that her last job the shortcut so uh, we come go the job that day we fly we, we first shoot for our campus um, the the uh, our campus forest And there we been the shoot the next day they come say no we they go anam say na for that anam their picture day. so when we got to anam the first day when i got to water according to one my spiritual mom i bought fanta I used um, alligator. Somebody said than 100k hero, I be thousand. 100,000. thousand naira. thousand naira. Understand? When I got to the to the place, I bought Fanta. Uh, I, I have ten thousand with me. I spray them for the water. Give small, small children wait on top of the water. The remaining five k we did there to two hundred. I, that small children on top of the water. We can't go that first day. So when we got to the location, Junior Pope never come. They come, they wait for Junior Pope. When Junior Pope now came, if you watch the last video, that video where Junior Pope post, na video wey do day before yesterday but he posted it yesterday because he was wearing a different clothes. that day he was wearing green yesterday he was wearing red so when junior pope came he came late around towards one two so already everybody done there exhausted for location him come come come ask me to i don't see your car i tell am say baba i park for bearwood o and for bearwood say hey See if they say no if i no carrying car come down here since they dey thief for that marine at last say baba na so e be o so he was not comfortable e dey dey dey dey dey begin tell our pm say him wan go say him wan go say he get as him body dey do am he now left so i was with my small boy wey dey always use camera video me i come tell the guy say make him follow junior pope cross make him go that was how he left that day but that guy uh, my cameraman get uh, one of the selena boys tested Where they shoot with me he carry him cord go where i beg so he come tell me say he go bring am been there yesterday so we can't go that day i come dey tell pm make i dey go make i follow junior pope for boat go he tell me say no if junior pope because he was the first man i was the second man in command in the film so he come tell me say if junior pope go who if i go go who go come they shoot fear say the guy ogolo come tell me say if i won't go i feel go but still make him tell me make i dey now make i shoot as junior pope done, go make i shoot i say okay baba no problem and meanwhile when we started this job i tell dogolo how for my welfare for money for my food so he told me uh, they no get money for welfare or say now one five the budget for welfare i can't laugh Then I say <laughs> me one five morning afternoon and night so now e mean saying after for five hundred na e budget for grown up man like me Where i go use eat normally waiting be one five if i go uh, where i go chop where i, I dey wait i dey chop more than four thousand for one plate he say na one five the budget the team pain me i say no problem adama look made a promise to us we the guys wey dey shoot say she will transfer twenty thousand to my account so i go use and buy loud wey we go smoke when we say we no go smoke ordinary igbo wey dey there that money she no send the money i come dey vex say she no send the money and those guys feel say him don send the money she didn't send the money and i told adamma how far now if me wey dey drive motor that girl wey the video dash two million na me even go drop am okoli okoli na me even carry am i carry dabba normally i no be cab but for my that my small spider because of the kind of i know they raise my shoulder high i carry the girl carry about six people go drop them around ten for night go drop everybody understand even so i now ask her say you know they give me money for fuel even if not 2k they bring the support make i dey add my own money make i dey buy fuel so They say no, uh, uh, they say they don't get money for food for me. I tell say you know what thing go happen. Since this thing be like this, you e don't they cause trouble. Uh, no money, you know they give me welfare since I started the job. They have not given me food. No money for the welfare. They told me say now the food where they cook now I go eat. I tell I say no. Everybody get as in they live in life. You can't force me to eat what you cooked. Understand? So they say no money for welfare for me, no fuel money, and the loud money. She no bring them. That's the issue. I come to them and say, you know what thing will happen? I don't mind. Forget them. Hold them. If you no wan bring money for this thing, I'll come and finish this work. She come tell me, say, after that thing, why I tell am that thing, she cut phone. The next thing, she now called me and say, TC, why I dey tell the guys for the set, Me they no cross water? Why I won't spoil the job? Why I won't make those guys no cross water? Go shoot for am. I think I say Adamma, I never said so. I was only talking for myself. Say I know they like cross water. I get time why they use cross water and I get time why they use go back. I only spoke for myself. I am not speaking for anyone. I tell I say, I beg. Now that day I come, now for that phone, now I tell I say, you know what thing will happen? If this thing won't bring problem, I beg hold the phone money, hold the welfare money, Adama, make I do the job. And I asked my PM to tell Adama to send me that cheap hundred thousand. What is 100,000 now? That's not your artist feel. Oh. It's not my artist feel. Just make her show am love. Oh, wow. I say, okay, make it tell her that man, make it give me that hundred thousand, or I will not shoot. Adama could not bring down. Wait, they never even pay you the money before I start production. They never pay me out of love where I get for the girl. I no even see a lot. And eh, now I never see a lot. Out of the thing, I know Grigo. The thing can't depend me. How I go take buy food? How I go take buy fuel? How I go take take care of my baby if i dey comot for house i suppose drop something as a man the thing they pay me i no talk i can't use out of anger day before yesterday why i tell junior pope make him cross wey him saying one cross him him go wey him go wey my boy follow am we left that location around ten thirty in the morning life jackets. in the morning in the night We wait una shoot today for yesterday for night for night for anam anam forest hey Jesus. we left without no life jackets nobody no single person wear like for midnight for midnight so e reached that yesterday morning the thing can't dey me i i remember wetin i risk that day before yesterday the thing can't dey me for body He reached yesterday first person wey i call in the morning was junior pope i tell junior pope baba i get maximum respect for you as my senior brother help me i know say adama na your friend help me tell adama to give me my money or I will not come to that set. say because if i come that set she no go like my ma say everybody know say me i dey kolo she no go like wetin i go display for that set Now wetin i tell junior pope junior pope say make i calm down say him go call adam look and he will get back to me this was happening around after nine in the morning i don't cut phone day for bed the thing no gree me the thing still they pay me for body i begin call ogolo our pm production manager say what thing dey happen now He say you never get the alert say na wow say okay him go talk to her i can't call one of the selena tested boys Can't tell him for whatsapp say see what thing dey happen now? say i dey vex as i did like this and i no go come that location today say if i come that location they no go like i go scatter everywhere because the thing don't reach my head the guy can't tell me say him go talk to ogolo so the guy went to speak to ogolo Ogolo out of his own heart, not even from Ada's pocket, out of his own heart, and as a production manager, make problem no day. He, he brought out 50,000 and sent to me. I didn't check my account while I was coming. So, the thing, I, I, after everything, I don't even know him going to send money. I can't call and tell and say, Ogolo, you know what thing will happen. Since where this thing be like this, I can't start what I can't finish you know wetin go happen i dey come that location i go prove everybody wrong and i go do that job without requesting for any money make ada take the money say i no need am again make i come finish my job because i was meant to finish that yesterday That's I, I tell her, say, they come in, tell me. The only thing he told me, Ti Baba, I love you for this as my production manager. For this thing where you talk, I too love you. I know say you no go feel disappointment. I tell her, say, they come. cousin to transfer the life. I brought I brought her gin. So he send me T Baba, I love you for this. Say you know what thing will happen. this thing what you do is shock me at last I say, Okay, I am coming. I dress up. When I did dress up for house, they brought jean for me. Along the line, my woman tell me, say, nah, you don't wear jean. I beg, wear necker. Which one you wear jean up and down? I wear necker, we get two size zips. I begin come. I was meant to park my motor at Bearwood. While, while leaving the house, while leaving my compound, weather come dey dark. Rain come dey drizzle. I can't say I don't understand this kind of rain. Hey, this thing not be good sign. And I was weak. My mom was calling me. But why I no dey pick my mom call is what I don't know. Later, when I now left my compound, I saw one of my neighbor, Jero. I saw one of my neighbor Jero. I told him, nah, eh, say I did this girl job. Oh. So, so man, see what happen. You know, see Instagram go cut this. Just mm. that time when I enter the booth, just start from there. Okay. Like. So um, to cut the show store short, they were calling when I get to the um, place. So they come, they call um, JP, make him come. Ogolo tell me, do you have, do you receive the fifty dollars? I say send me fifty dollars. Say eh, if must send the money for me, make I balance am back. I say God bless you so they come they call jp jp no dey call he, dey tell dem say i dey grand hotel i dey grand hotel i go see me They don't call him more than 20 times He say e go see me e go see Fin him pick the next one he no go pick so we waited for like 30 minutes He no come ah, ah, up to one hour one hour some minutes jp never come so he come call me for phone tell me say tc how far now. say you don't talk with say him don't call adamma look say adamma say he go go bank go transfer the hundred thousand for me i come be wonder for hundred thousand, a big chick like you wan go bank so you go fit transfer Hundred thousand for me i no talk i say no problem at last say anyway sha baba i don reach here he say okay he dey come he come come when he came we come dey go down the river make we comot him pack him motor we come dey go down the river make we comot so him say him send person make he buy am drink one hero and one tiger one euro before e be like say e with tiger because him and dop dey come from downhill i first dem go down him come say him dey come say make the person bring the drink He don't give person money we waited for the person we go see him come dey come down the hill again come enter boat the next thing the person carry one black bath carry that two alcohol him give the dop collect one they come the drink as they come the drink since we start this job i dey always sit down for front i no dey like sit down for i don see where boat can say i no dey like sit down for that i dey always like hold that rope it's very as in it's very important to me na the rope na do me all this small scratches na the fan fan of the boat na do me this thing so i dey for that front he was they were making a video and i say make everybody put phone for pocket make everybody put phone for pocket The DOP was wearing a jacket and the director was wearing a life jacket. Only two of them wear life jackets. So JP then said, down. Me, I did for them out of the boat, bend down. Who can they go? But before we, I entered the boat, I carry my Fanta where I buy. all for the boat. First thing when Junior Pope asked me, to, what do they do? At last, I they observe water people. I know they feel pass without sharing something. I don't give them Fanta bed. I don't want any bad thing to happen to me. I know like water So He said, not true, not true. We enter, they sit down. That time we don't go, JP don't make video. The bot guy was wearing an earpiece. I think he was playing the music and JP was doing video. So he was focusing for his head to come out on the video. And I was in the front. I see one small canoe. These people were the fishermen. At the time I say, see canoe. This thing like canoe like this now, where they move. The canoe, that guy, if he get experience, him for just do like this but he no get the experience the first thing wey e jam na the last point of the canoe the boat somersaulted but because i was holding that rope wey be say boat park for for dry ground wey dey dey use hold am for ground na that rope na i hold dey save that girl scooby-doo girl wey i dey save wey me and am dey i dey push am up see me wey no dey enter swimming pool i no sabi swim nothing nothing that was it every of my phone, sports, everything. That is why I'm not online. Nothing, nothing. As you can't come out, I said they want to arrest you. As I can't come out, me and Sean Israel, being the props guy, we've been packing. packed with motor. Hmm? With me, Sean Israel, and that girl, um, with Obolo, them, everybody came out. But when boats come, I couldn't, the trauma was too much. I tell one of the boats, I beg, carry me across, come up for this water first mission israel with dat girl wey i save we come comot scooby-doo girl i come comot sean come say no fit dey here drive motor go when we were going the thing no gree me i have to turn back call one of my friend understand where i i get a number which you race school now which boat boat wey dey pass boat where they pass you know say eh, a boat move you know say uh, river dey open understand you fit dey sight wetin dey happen for up up so na those people wey sight from that place wey we take take off na dem come dey come with boat come save us by then i was already getting weak i'm tired of holding that thing because that girl too dey try hold me make i survive me wey no sabi swim i dey hold the rope the girl dey hold me so two of us for boat. i came out I went um, to take tetanus injection in my hand because that water was very bad and treat the mouth of this thing and ever young man tracked me man say make we go back um, to the river when i got there i saw a lot of people a lot of i saw my colleague uh, kevin nuvo she, um, i saw a lot of people i saw adamaluk by that time adamaluk don reach the next thing as we don dey there finish i tell them say see wetin happen o oh, see wetin happen as i wan go up um, one boy rush call me say police people dey call me i say That's after the accident. After the accident don't happen, they say police. And they never see Junior Popo. They never. Now me even first go police station, go report for police station, see wetin happen for okay. Marine police station when me and Sean Israel came out. Na we rush go report for there because now there will park motor. They come they say why film people they always do this thing. Say they don't tell us anytime we will come, make we come rent jacket for their station before we they enter that water because they be Marine police say but because of our stinginess say we no dey even come carry dem with some divers na because of our stinginess we for come we go think say we go fit make am alone we go so there na me and sean come drive wey i call my guy but sean was having a second phone wey he no carry inside the motor so he, he come call he come call my guy He come come instantly as my guy came i come tell am abeg carry me go back i won't go dat maren i no fit say my heart no fit rest if i no go there say this person na my colleague omo as i dey come there talk wetin happen finish make i go the boy tell me say police people dey come here say make any police wey wan see me say my head now dey shake make They come see me here while i sit down the next thing the policeman came say um, that they have to take me to onitsha to marine ginewa ginewa extension to onitsha with boat i say with boat where god just rescue my life i come out he wants to carry me with boat go there they say no they have a life jacket for me i say e be like say something They worry who tell them they arrest you. Eh? na that look. tell them say na me cause because as i come out, the boat guy don't dey lie say eh, say i stand up for the boat that is why he no see road are you a madman? as i slim like this i stand for mouth of boat Now you no see road are you okay you will be a pilot wey dey pilot boats. it's crazy. so after the accident they, they never even see junior pope adama say make they arrest you. they never even see junior pope that time o oh. they never even see junior pope Now, vex my guys come dey talk I leave this the the policeman will come dey shout for him. that was how i left the place before my chairman man came to carry me to the hospital say mo go do scan for night yesterday that was it. So I'm totally disappointed. And as, as this point now, I want to officially say this. I am no longer an actor. I've survived so many times. I know how many times because of this stupid business. How much did they pay me? How much did they pay me? I know how many times so I don't survive. I know how many times where they don't give me poison. Where nobody here. I know how many times so I don't get car accident because of Nollywood. When I know if you kill me, oh. my hair too strong. When oh. I know if you kill me. I don't want to be an actor. Let me focus on my comedy. If you love me, you want to support everything what they do. Come to my Facebook page and see me. I am no, I don't care. Make everybody hold their script. Make a day. No only me, my mama get. I no get brother. I no get sister. Please, I'm done, sir.